radiyo y'ijwi ry'amerika ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo muri kumwe na venuste nshimiyimana amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda guhera isaa kumi n'ebyiri n'ikiganiro dusangira ijambo mu rwanda umuceri uva mu mahanga urahendutse kurusha uhingwa muri icyo gihugu ibyo bigatuma ubura isoko ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa eric bagira ubusa waramutseho waramutse neza venutse nshimimana none ikibazo cy'isoko ry'umuceri mu rwanda gifashe gite ikibazo cy'isoko ry'umuceri mu rwanda kirakomeye kiraremereye kirabyimbye kubera ko amasitoke mu nganda zitunganya umuceri babuze abaguzi none kuki abahinzi batagurirwa umusaruro wabo nk'uko bigenda ku ikawa impamvu batagurirwa umusaruro wabo ahanini bishingiye ku kuba hari imiceri iva mu mahanga cyane nko mu bihugu bituranyi by'u rwanda nka tanzania ndetse n'ibindi bya kure nka tayilandi na pakisitani ariko ahanini abanyarwanda barya umuceri wo mu rwanda bakavuga ko ahanini umuceri wo mu rwanda utaryoshye bakihutira kuba bagura umuceri wo mu mahanga ariko nanone bakavuga ko umuceri wo mu rwanda uhenze ugereranije n'umuceri uva mu mahanga none se minisiteri y'ubucuruzi kimwe na minisiteri y'ubuhinzi bikorana gute kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti mu kubona iki kibazo kugira ngo babashe kuba bagikemura minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ndetse bafatanije na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi bashyizeho sosiyete ya EX bari kugurira umuturage cyangwa umuhinzi umuceri uri ku mbuga ariko uwo mu nganda haracyarimo ikibazo venuse cy'imana wenda nyuma bavuga ko ariho bazatangira kuba urakoze eric bagira ubusa nibutse ko ikiganiro kirambuye hamwe n'impuguke kuri iki kibazo cy'umuceri wo mu rwanda uburi soko murakigarukaho mu kiganiro dusangira ijambo isaa kumi n'ebyiri ku isaha yo mu rwanda no mu burundi umunsi mwiza umunsi mwiza nawe biranutse nshima imana
mu burundi umukuru w'inteko nshingamategeko gerage ndabirabe arasaba ko mu gihugu hashyirwaho urwego rushinzwe imiti ibiciro byayo bikomeje kwiyongera kandi itaboneka uko bikwiye tiyarive ndayishimiye ikibazo cy'iduga ry'ibiciro no kubura kw'imiti yo kuvura abagwayi mu burundi kimaze igihe kivugwa aho n'abakoresha ikarita yo kwivuriza ko ariyo mituweli de la sante mu gifaransa bariho amafaranga menshi nk'uko bagiye babivuga mu bihe bitandukanye ibyo ni byo byahagurukije abashingamateka bagize komisiyo ihoraho ijejwe iby'imibano n'agateka kazina muntu baja kuraba uko ico kibazo cifashe mu ntara no mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi mu gihugu hose abo bashingamateka basanze ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta mituweli de la sante publique rihanzwe n'ikena ridasanzwe ry'imiti iyibonetse nayo ikaba izimbye ku rugero rudasanzwe mituweli de la fonction publique rihanzwe n'ingorane nyamukuru zibiri zikurikira cane cane mu budandaji bwaryo rimwe na rimwe no mu budandarizo bw'abikorera utwabo imiti ishoboye kuboneka nayo usanga izimbye cane nyuma yo kubona ibyo bibazo inama nshingamateka yaciye ihamagaza abarongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'abo mu bushikiranganji bujejwe gushigikirana n'agateka kazina muntu kuri uyu wa kane mu ngoro y'inama nshingamateka kugira ngo bashikirize ikibazo aho kiva n'inyishu zirambye ziriko ziratunganywa mu vyashikirijwe n'ubwo bushikiranganji bwose harimwo uburyo budatunganije neza bwo kugura imiti kugeza ishikiriye abigenerwa ari bo bagwayi aho usanga ikigo kamebu cahawe isoko ryo kugura imiti mu burundi n'ishirahamwe ryo kuvuza abakozi mituweli de la sante publique hari ibyo badahuriza ko ikibazo nyamukuru akaba ari uko iryo shirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta hari aho ryafata ingingo yo kugura imiti ivura abagwayi kandi bitari mu kazi karyo nk'uko vyerekanywe mu cegeranyo cashikirijwe na komisiyo y'abashingamateka ijeje gateka kazina muntu n'imibano afatiye kuri ibyo uwutwara inama nshingamateka honorable daniel geraz ndabirabe yasabye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu gutandukanya abagura imiti n'abavuza abantu kuko mituweli de la sante ijejwe kuraba gusa ko abagwayi bayo bavujwe neza ndetse bakanaronka imiti bakeneye yashimangiye ko mituweli itegerezwa gukuramwo akarenge ku kijanye no kugura imiti kuko haca hazamwo gukunda inyungu z'umurengera kuruta kwitaho abijejwe nimba yohora ifise role ufungushije yo kugura imiti ireke kugura imiti kuko icayinjiranamwo na kamebu kandi bakaja no mu mpari bitiyo de la fonction publique yo nikurikirane ingene abantu bariko baravugwa urongoye inama nshingamateka gerard ndabirabe yanasabye ko hojaho urwego rubazwa ibijanye n'imiti kuko hari ibibazo bihanze ico gisata kizana kikanagurisha imiti bibura uwo bibazwa kuko bose babitererana baba bo muri kamebu no muri mituwere avuga kandi kwica ari ikibazo gikomeye kuri leta kuko hari n'imiti ihora iborera mu bubiko kandi abagwayi bayibuze ndetse inazimbye madame imeri de sabushimike atwara ubwo bushikiranganji uko ni kabisigura kuko ikintu gihambaye cyane ni uko umwe n'igihugu asanzwe ari umunywanyi wa mituwere de la fonction publique yoronka umuti kandi agahabwa ibyo amategeko amurekurira kuri ubu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bugenda bushiraho amazu yo kugurishirizamwo imiti ayo bita amafarumasi mu gifaransa ikenerwa ku bagwayi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abayikenera bayironke hafi ni mu gihugu ubushikiranganji buvuga ko mu minsi iheze ishirahamwe mituweli de la sante publique ryari ryarahawe ububasha bwo gushinga ayo mazu hirya no hino mu gihugu kandi bujejwe kuvuza abantu gusa ivyo bikaba byaratumye haba intege nkeya mu bijanye no kuronsa aba abagwaye imiti ikwiye Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza nshuti bakunze mwese mukurikira radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagizwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njya muri kumva kuri mikoro ndikaremera patrick mbahaye ikaze uburwayi bwo mu mutwe ni uburwayi abantu benshi badasobanukiwe neza ibimenyetso ndetse n'uko bafasha umuntu wagaragaje ubwo burwayi hirya no hino mu gihugu hagenda hiyongera umubare abantu benshi bafite ubu burwayi bwo mu mutwe uko umubare w'abarwaye ubwo burwayi bwo mu mutwe urushaho kwiyongera usanga kwitabwaho kwabo nako kugenda kuba ingorabahizi ubushakashatsi bwakozwe na rbc bwagaragaje ko umuntu umwe mu bantu batanu mu rwanda aba afite ikibazo cyangwa agendana n'ibibazo byo mu mutwe mu rwanda cyane cyane mu mijyi umubare w'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bweruye ugenda wiyongera aho akenshi mu mihanda mu masoko ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye uhura nabo bambaye imyenda idasukuye cyangwa se imyenda isa nabi ndetse kandi akenshi ugenda ubona abantu bahuye nabo bagenda babitaza cyangwa se babahunga kugira ngo badahura nabo muri iyi minsi imibanire y'abantu isa nk'iyahindutse ku buryo usanga imiryango imwe n'imwe iheza ababo bafite uburwayi bwo mu mutwe bigatuma benshi bajya mu mihanda ndetse no gukira kwabo bikaba byaba ingorabahizi inshuti bakunze b'ikiganiro ejo munyemere twakire mugenzi wanjye manishimwe noel atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko
n'ahabo ku mihanda bo hinaha babona bagenda ariko sinamenya ngo ni uwahe urumva wenda baba baturutse ahantu kure ku buryo hirya no hino mu mihanda mu masoko muri za gare n'ahandi hatandukanye hari ahagaragara abantu mu byiciro bitandukanye bivugwa ko baba bafite ibibazo by'uburwayi bweruye bwo mu mutwe hari ababita abasazi ariko n'imvugo idakwiye baba bagendagenda bazerera akenshi basa nabi usanga baba baratereranywe n'imiryango yabo ni ibintu bamwe mu baturage bo mu bice by'intara y'uburasirazuba bw'u rwanda twaganiriye bavuga ko nabo babona bikabatera impungenge hakaba bagaragaza ko biterwa no kuba abantu ngo bagenda bahinduka bagatakaza ubumuntu niba ari umuco nyarwanda uri kugenda uhindagurika niba niba ari umuntu uri kugenda buradushyiramo ntabwo mbizi njyewe mbona umuntu urwaye umurwayi mu mutwe iyo agize ikibazo nk'icyo bahita bamuvaho bose nyine hari igihe agenda bite acika umuryango akagenda bakamubura hari igihe bamubura hari igihe bamubura ariko atari ku bushake bwabo rwose pe bamushatse bakamubura nyine bakunda kuhaca bagenda baturutse ahantu kure ariko bakamushakisha bakamubura ntabwo aribo baba bamutaye ku rundi ruhande hari n'abagaragaza izindi mpamvu zitandukanye zishobora gutuma abantu batangiye kugaragaza ibimenyetso byo kugira uburwayi bwo mu mutwe bweruye bataba mu miryango yabo nuko hari igihe ababyeyi nta bushobozi ariko baba bafite bakabona babona rero nta bushobozi bafite bakamwihorera cyangwa baba banabufite bakabona yazajya abakoze isoni abaye ari mu rugo wenda kubera ko imyifatire ye imikorere ye itangira gutandukana n'isanzwe nibwo ujya kubona ukabona abandi batangiye kumuha akato no kumushyira ku ruhande nubwo hari abakigaragara baratereranwe n'imiryango yabo muri ubwo buryo itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu u rwanda rwashyizeho umukono mu ngingo yaryo ya gatatu ivuga ko buri muntu afite uburenganzira ku buzima kubaho mu bwisanzure kandi atekanye ni ibishimangirwa n'ibikubiye mu ngingo ya makumyabiri na rimwe n'iya makumyabiri na kabiri z'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda aho ingingo ya makumyabiri na rimwe igaragaza ko abanyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza naho iya makumyabiri na kabiri ikavuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba ahantu hatunganye kandi hadafite ingaruka mbi ku buzima njyewe numva ko umuntu afite uburenganzira nk'ubwa mugenzi we tutitaye ku kibazo afite oya ntabwo kubahirizwa hariho ababizi hari n'abatabizi batazi ko abantu bose nyine bafite uburenganzira
mu mboni za bamwe mu baturage kugira ngo ibi byiciro by'abantu bahezwa n'imiryango yabo bakavutswa uburenganzira bwo kubaho batekanye bikurweho hari ibyo umuryango nyarwanda n'inzego za leta bakwiye gukora ingaruka zateza ashobora kujya mu muhanda bakamugonga ashobora kujya ahari mu muhanda agakora ibindi bibi cyane uwo muntu bikaba bimugizeho ingaruka kuba bamugonga kuba yaterana amabuye kubera ko ubwo nyine babaye umusazi nta muntu uba umwitayeho muri make mugomba kubahugura mukabanyuranyuramo abantu kugira babimenye ni uko twazajya tubasanga tukabigisha tukababwira ko uriya muntu afite uburenganzira atari umusazi ahubwo ntafite uburenganzira nk'ubw'abandi yitayeho nawe yamera nk'abandi iyo abantu bagize ibibazo by'uburwayi bweruye bwo mu mutwe batitaweho n'imiryango yabo cyangwa sosiyete ikabaha akato mu buryo bumwe cyangwa ubundi bibagiraho ingaruka zirimo kuba ikibazo bafite cyarushaho gukaza umurego aho kugabanuka imirire itaboneye kubatwa n'umwanda kuba ku gasozi n'izindi ngaruka mbi ubundi umuryango wabyitwaramo ute mu gihe umwe mu bawugize agize ibibazo bimuviramo kugira uburwayi bweruye bwo mu mutwe ni ikibazo twabajije dr rutakayire bizoza umwarimu muri kaminuza umuganga akaba n'umuhanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe atanga inama y'uko uko byagenda kose niyo umuntu yagira ibibazo birimo n'uburwayi bweruye bwo mu mutwe abo mu muryango we badakwiye kumutererana cyangwa ngo bamureke cyane cyane famiye famili sipoti ni ikintu gikomeye gifasha abantu bafite indwara yo mu mutwe yeruye gukira vuba no kuba well stabilized igihe kirekire bakabereka urukundo bakabaha ibyo gukora mu rugo bakamuha agaciro bakamuha ijambo kenshi umuntu wamaze kubara mu mutwe ntabwo bamuha ijambo bagatekereza ko yatakaje ubwenge ubwenge burundu ariko bashobora kumuha ijambo mu migambi yose imyanzuro yose ifatwa mu muryango ashobora ku kubaka urugo ashobora kubona akazi nk'abandi ashobora gusubira mu ishuri amaze amaze kuba sitabilayized agakomeza amashuri ye nta mpamvu yo kumuha akato amahirwe yose abandi abandi abanyarwanda babona nabo bashobora kwibona hanyuma bagakomeza ubuzima bwabo cyane cyane kubereka urukundo no kuba hafi no gukurikira ukuntu bafata imiti yabo ni ikintu gifasha cyane no kubatega amatwi ubushakashatsi bwerekana ko hirya no hino ku isi umuntu umwe mu bantu umunani arwaye indwara yo mu mutwe bamwe bakaba banarwaye ariko batazi ko barwaye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc kigaragaza ko umuntu umwe mu bantu batanu mu rwanda ni ukuvuga makumyabiri ku ijana by'abanyarwanda bagendana ibibazo byo mu mutwe impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe zitanga inama ko abafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa indwara zo mu mutwe bakwiye gufatwa kimwe n'abandi ntibahabwe akato mu buryo ubwo ari bwo bwose ndetse ahubwo ababegereye cyangwa abo mu miryango yabo bakababa hafi bagashaka uko babavuza kuko biba binashoboka ko bakira nitwa noel imana ishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
bakunze b'ikiganiro ejo mutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo abagize umuryango bafite umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe barusheho kumwitaho mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose no kwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka mirongo itatu na gatatu k'ikinamico utambagira utekanye
duherukana ni rero agahinda ari kose nyuma yo kumenya ko arufuredi yamuteye inda ndetse akanamwanduza virusi itera sida yibaza uko azabigenza byamuyobeye nkuru nziza nawe ibyishimo ari byose nyuma yo kwishyura damasi wari umumereye nabi ideni ryose agobotswe n'isambu ya mushiki we yari agurishije ubu bimeze bite nimukurikire umukino
ese uragira ibikiza aha ndimo ndatunganya mu kazu k'inkoko muyobo yesi ngaho akira n'ibi biryo byazo ubishyiremo Eh, ushyiremo ibihagije kuko uyu munsi ziririrwa zonyine mpereza ngaho ifashisha iyo nkoni yawe unzanire kariya kajerekani gateretse ku ibaraza nsige nzisukiye n'amazi zinywa icyo nzi cyo ni uko hano harimo inkoko zizatangira gutera vuba nabonye harimo izizembagiza nk'izishaka aho zitera n'ubundi koperative yaranyorohereje inkoko zikoze ziri hafi gutera Eh, bashatse kumpa imishwi ndababwira ntishwi Eh, ndashaka izihita zimpa umusaruro rwose baraseka babigira urwenya ariko bankorera ibyo mbasaba banaguhembeyemo ko warateye intambwe ukajya muri koperative yawe ufite ubumuga bwo kutabona Eh.
buriya kandi warabakosoye ntugire ngo murabakosoye nyine Hmm?
Cyane.
none se ko abenshi bazi ko ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa ubundi bwose aba agomba gusabiriza Ih.
njye rero sinshobora nzatungwa n'akaboko kanjye n'ubwonko bwanjye nararahiye Eh, nanjye nzagufasha eh, ni uko Eh, Eh.
eh, ahubwo se muyo imbwira za mva ku ishuri nanyuze kuri ya sambu wambwiye ko ari iya mama mbona icyapa cyanditseho ko igurishwa ariko ndebye nimero mbona si iza marume nkuru nziza hari icyo ubizihora nibyo cyangwa wabona na mariya cyangwa dorukasi baraguze mobayiro akaba ari bo bayigurishije yewe aba ari dorokasi cyangwa mama we bagiye kuyigurisha nabyishimira pe byibura bo bampaho kuko baba bazi ko ari iya mama zaha karame nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kugurisha imitungo wasigiwe n'ababyeyi bawe erega muyomba ni ukubimbwira kuko wari uhari ariko nta gihamya hari yemeza ko isambu ari iyanjye ubwo se yaba ari iyanjye ikagurishwa simbimenye none se zaha karame ntiwibuka se ubwo duheruka kubibazaho christine akatwemerera kutubariza mu buyobozi ibijyanye n'izungura ndabyibuka yarabikoze se ahubwo ko nabonye ntacyo yongera kubitubwiraho ego ko christine ni inyangamugayo ntabwo yari guterera agati mu ryinyo Eh.
yarabikurikiranye anamenya amategeko y'izungura anyizeza ku isaha n'isaha tuzabikurikirana imitungo yawe yose uzayisubizwa
imana ishimwe noneho singomba kubyirukansa niyo nabijyamo ndangije kwiga nanjye nicyo nifuzaga kukubwira Mm.
banza urangize kwiga rwose Mm.
n'iyo bayigurisha se ko ntacyo byatanga yewe Mm.
ahubwo abantu bashatse bajya babanza kubaza amakuru ku mitungo bagiye kugura bakamenya ko itarimo ibibazo by'imiryango Ih.
kuko nk'umuntu uzagura iriya sambu nyokositeri yagusigiye Mm.
umunsi uzatangira kubikurikirana amategeko azayigusubiza ubundi abihomberemo Eh, si ngaho nibereye
mana we muyo ni ukuri imana ijya iguha umugisha ku bufasha bwose umwe kuko byibura bituma ngira icyizere cy'uko nzaba uwo nifuza kuba we muyo ndakumva reka njye ku ishuri nizere ko nimugoroba uza kuza muri dibeti mperutse kugutumiramo umva sha cyane si yo mpamvu se navugaga ko inkoko zirirwa aha zonyine ndava ku ishuri hanyuma mpite nza muri dibeti yanyu muyo umubare n'uva ku ishuri urukweto wigiyeho gukora urutahane nirebere ukuntu ukora inkweto kandi ufite ubumuga bw'abatabona
mama urebe urebe mubwire inkuru nziza ikizamini cy'akazi uragitsinze doruka ko nzi ko aribyo byakuvanye aha Eh? mama ndatsinze ubu akazi tayari hehe no mu ruhu guhigira abandi hehe no kongera gukandamizwa na papa avuga ko turi abagore ntacyo dushoboye yewe we mama
shimwa mwami wacu ganza ku isi yose mwana wa abasengesho muranga usengera ntajya apfa ubusa koko ndabibonye warakoze mama none se mbwira wakoze ikizamini uhaguruka muri siberi bakubwiye ngo uratsinze
umva wavuze se ko umuntu wakandangiye erega ari inshuti yanjye tukiga muri segondere rero kuko twese twari turi gukoresha ubudasobwa we yaje yicara muri ya resitora yo mu isantere urabizi mu masaha ya mu gitondo nta bantu benshi baba bahari nuko bambaza ibyo bambaza birangiye nsohotse nitahiye ahita ambwira ngo feritasiyo utwaye neza ati buriya twagutegaga amatwi bagenzi banjye bose bandika twese twahorije kuko witwaye neza mana kubeshya byandenze ndamusimbukira ndamuyambira abantu bose mu isantire barumirwa doruka uwo mugenzi wawe uzamutumira aze mushigishire ubushera twishimire ineza tugiriye oya mama mwihorere nubwo yari inshuti yanjye dukundana ikigo cyose kibizi ariko sinshaka kwinjira mu kazi ahagarariye dufitanye amarangamutima adasanzwe hatora u rwanda rutazatangira kuvuga ngo nicyo cyatumye mpabwa akazi kandi narakoresheje ubwenge bwanjye nanone nibyo mwana wanjye ngo Eh.
ukundira kuza ubwenge ubu rero nshatse natangira kubaka ikiraro kimwe ubu se nuhembwa ntuzayingurira ngo atangira gahunda yanjye y'ubworozi wabimenye ubundi hari ibintu bitatu by'ingenzi mfite mu mutwe wanjye bimbwire ma icya mbere ni ukukugurira inka n'umurima kugira ngo mfashe kugera ku nzozi zawe urekere aho guca inshuro ahubwo uhingemo ukwawe nuko mwana wanjye icya kabiri nzahita mfunguza konti ntangire kwizigamira tugomba kuba abakire mama icya gatatu nyuma yo kumva impamvu nyamukuru yatumye papa ahinduka bene kariya kageni akagukubita akagutoteza akagutesha agaciro ngo nta bitekerezo by'abagore n'abakobwa akaguharika agashaka kunshingira ku ngufu kubera amadeni n'izindi nyungu ze tutazi ayo manyagwa y'amadeni niyo yagiye gutuma agwa mu nzira yabaye nk'umusazi ntakicara hamwe nyagasani we nzayamwishyurira yose mama tumusabe kugaruka mu rugo nzakora uko nshoboye mwereka ko umwana w'umukobwa nawe afite aho yageze umuryango we abone neza ko icyo umwana w'umuhungu yakora n'umwana w'umukobwa yagikora ariko si umwana wese si umwana ubu se nta basirikare b'abakobwa abona
alo
bite mukobwa mwiza
mbozi mbabarira umbwire icyo ushaka gukupe kuko ubu byo utangiye kumvugisha burimo gukomeza kunkomerekereza umutima kabisa
ambo wa mugani utavaho unyubahuka kandi nari nguhatse reka mpite ndasa ku ntego agatsinda uhora uhora uri umugome mu magambo no mu bikorwa umva itunganye mu minota mike ndaje mujyane kwa muganga bagukuriremo iyo nda ndakeka amasaha ashize ubitekerezaho twahuje umwanzuro ntungerere mu rugo ntakumerera n'abarufe ukicuza icyatumye unyimenyereza nutayikuramo uzabigenza utese uremerewe icyo ubuzima bwawe ubure kuba umukobwa ubure no kuba umugore
ariko ubundi kuki niyahuriye mu modoka yanguzira urupfu rwanjye koko kuki ntabikoze ntabyo wakoze nyine kwiha gutekereza ku kintu cyane kwahise byari gutuma ufata uwo mwanzuro uretse ko nari no kugutwara nkaguta mu kiyaga bakazavuga ko ari abanyagatako bagutayemo
afe uko gutekereza cyane kwanjye uncyurira niko kuba kwaguriye kampani sibyo nawe ubwawe ndabizi nta zindi mumfitiye kukumbwira ko ntagomba gukomeza gutwita nubwo wihagazeho uzi ko ugiye kuntakaza kandi ko ibyo nakoraga muri kampani yawe kubona undi mukozi bizakubera ikibazo uzi neza ko nkubikiye amabanga menshi ku bwawe niyo napfa aho gushyira amabanga ya kampani yawe hanze ndakubeshyera
ubwenge uzi wowe kuri ibyo ubu uzongeraho ko niteguye kubyarana nawe Eh, ntanabyifuza na gato Eh, ubwo se abashoramari bagenzi banjye bumvise ngo nabyaranye n'agakobwa nari mpatse bamfata gute yewe naba nsuzuguritse n'imama ya mungu Eh, kandi tureke n'abashoramari abaturage bambonagaho umuntu ukomeye urumva batansha amazi umva rero arushedi nkubwire ntungerere mu rugo ibyinda nzabyimenyera ninkenera kwikuramo nzabyimenyera ninkenera kwibyara nabyo nzabyimenyera kandi ninkenera no gufata imiti y'ubwandu bwa sida wanteye nabyo ni ibyanjye ubufasha wari kumpa nawe uzabwihe kuko rwose iyi ni intangiriro y'ibibazo bikuziye watumye nihaga nta n'icyo ngitinya nta n'umuntu ngitinya
murambabarira nimubona mvugana isura yijimye ntabwo nishimye koko ariko ndaza kugerageza mere neza Eh, mbere na mbere reka nshimire itsinda rivuyanga mu gikorwa cya dibeti mubampera amashyi rwose Eh, icya kabiri rero reka nshimire abatumirwa bacu diregiteri wacu imana imuha umugisha imana imuha umugisha pe bisangwa nawe wakoze kunyumva pe uretse no kuba nagutumiye nk'umuntu namenye uzi ubwenge kandi atarangwa n'amacakubiri y'abanyamuhire n'abanyagatako buriya nanagutumiye kuko nari nguzo niyambaza nyuma yo kubona ko mushiki wanjye ari mu bihe bitari byiza byatumye atanaboneka uyu munsi wakoze cyane imana iguha umugisha hamwe n'amata atumurizi wa zahabu natinze rero ndumva nta ijambo abo nshimiye mpereye ku bashyitsi hanyuma diregiteri akaza guheruka anadusezerera zaha karame muze n'amata atamwegera hano imbere
dije badufasha ukagabanya n'abandi mwihangane ntitubatindira Eh, njye na muyomba matata dutambutsa numva abajujura bibaza koko mbana n'umuntu utabona abandi nkabona baratangazwa n'uko yizanye ntamurandase nk'uko patrick yari abivuze ni ubuhamya nanjye ubwanjye ntekerezaho bukandenga pe matata nubwo atabona ariko namwigiyeho ibintu byinshi cyane birimo uko nabana n'ufite ubumuga cyane cyane ubwo kutabona rero nako nabanza bibwire ndavuga nyuma muyo akira mikoro
niko mpereza iyo mikoro hano Eh, ubwo rero muzi ko ntabareba Eh, ndabareba mwese Eh, abibaza kuko namenya aha hantu ku buryo naba nigenza zaha batandandase ni bande umwe eh, babiri batatu eh, bane ndabona mubaye benshi n'ababeshya simbarebesha amaso Mm. ariko muri njye icyizere nifitiye kingana n'icy'abadafite ubumuga nk'ubu bwanjye bwo kutabona Eh, iyi sare nayigezemo kare kuko nari mvuye kwiga Eh, nsaba aba- ababishinzwe eh, ko bayinyereka kugira ngo mbashe kuza kuhatambuka neza nk'uko mubibonye ahubwo wagira ngo arabona neza
ese mwari muzi ko niga gukora inkweto niga gukora inkweto kandi nijye jyenyine ufite ubumuga bwo kutabona Eh, kandi mbasha kugendana n'abandi yewe nyabugenge n'ubugenge bwawe iyo zahaba atambanira neza eh, ibi byose ntabwo nari kuba mbigeraho Eh, eh, kandi ikindi iyo nishinga amakimbirane y'abanyamuhire n'abanyagatako sinari kuba mbana na zahabu uyu mureba mm, mbese nk'uko namwe mubona tubanye eh, kugeza ubwo dufatanye ubu bworozi bw'inkoko
ninde munyamuhire muri mwe ninde munyagatako Eh, eh, twese turi ikiremwa muntu Eh, nibyo bidufasha gutera imbere murakoze Eh, abashaka ubuhamya burambuye bazadusure
yewe ndimo ndagenda ngarura ibyishimo muri njye pe bisangwa ubu mikorofone ni iyanyu
mwabibonye ko nanjye nari ndekereje eee nari mbizi ko ari njye utahiwe nta byinshi mvuga rero cyane ko aba bana bagize dibeti karabu babigiyeho impaka cyane ariko buriya bazanye iki gitekerezo mwabahaye amashyi Eee kubana neza ntako bisa imibanire myiza ni ikintu gikomeye cyane yaba mu miryango tubamo cyangwa aho dukomoka za muhire na gatako byanze bikunze abantu bakenera kubana neza nubwo muhire na gatako bashyamirana se bitubuza ubuhahirane bivuze ngo turakira ubu se sinturuka imuhire nkaza gukorera igatako sinjya mpura n'abanyagatako se bajya gukorera imuhire cyangwa tuva hamwe tukajya kwiga ahandi ndabeshya byiza cyane hari ingaruka nyinshi zibaho ziterwa n'imibanire mibi yaba hagati y'imiryango cyangwa abanyagatako n'abanyamuhire nk'ubwo buhahirane burahagarara ibihugu bikatakwa n'ubukene abanyeshuri bamwe bagatakaza amasomo yabo kuko baba batacyambuka ngo bajye ku ishuri imiryango igatandukana kuko wenda hari n'umunyamuhire washakanye n'umunyagatako imiryango yabo ikabatererana guharikwa ubusinzi ubujura ubugegera n'ibindi ndabeshya ntabwo ubeshya da
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya wo gukurikira ikiganiro dusangire ijambo mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.